hello welcome to my channel my name is jedidiah morin quickly today um, topic now about uh, this uh, okada wedding ban for lagos so um, there's this girl they call sandra the girl really um, as a result of this okada wedding be say ban and um, the girl came out and started begging i will play the video make una watch am not gonna see um, the girl started begging the government so that they will release this okada uh, make just uh, watch this video before i will continue Jobs out there are jobs that are not worth doing because imagine me waking up around 8 a.m. to go for a job and then monthly I get 20,000 naira for a pay for salary. While working with Gokada, I earn 20,000 naira daily. I mean, it's not it's not making any sense. I use this Gokada to train myself during my ND. I'm going back for my HND by God's grace. But if the government should take this work from me, I can't. Welcome back. So um, the girl Uh, what really happened We say uh, uh, the Lagos state government then banned Okada and Ke and uh, Keke Napep. and Okada na uh, means of transportation for Nigeria, Nigeria, mostly in uh, all these uh, cities, even in the rural, uh, rural uh, that is in the villages. They use it for Okada and uh, they use it for transportation. So because of the state of uh, insecurity and a uh, lot of uh, kidnapping, stealing, armed robbery, and um, all sorts of um, GBT where people they do, now government they can't say one of the way where we say they go fit take um, stop all this thing about to ban Okada and the keke napep. They can't say make no there's no no more Okada, no more keke napep. So a lot of people and in say for this country no work. A lot of people depend on this Okada for feeding. Some people get family. Some uh, some women, they be single mothers. Now that they take feed their children. Why some men, then be uh, eh, uh, eh, then be now that they use it as uh, they, they feed their family. So uh, when uh, government really banned this Okada and um, this girl really came out to to to to beg uh, the government that they should allow dem because uh, this okada na the thing wey be say she take train herself na student of uh, one of the polytechnic for lagos e say na she take train herself for nd she want to go back to hnd now wey be say dem don uh, bind this uh, uh, keke and uh, uh, okada wetin she go take go back to school say na the team say you get younger ones na im dey take dey feed im family i go play all the video una go see am so because of that one i be this help wey she just receive from this man and this good samaritan this good nigerian wey be say just decide to help and then you see this country this nigeria wey we dey this nigeria e no get how person wan take do good reach wey be say una no go talk this man as he help this girl do you know wetin people come dey talk dem say whether na only the girl im see im no see other people say uh, after na im go say im want to sleep with the girl now say this country sef na what for now person do good after all e never talk say he want to sleep with the girl more than say commend commend am for the one he do if person do good make una thank am for the good one he do so that people go dey get the mind to help now wey this this man don come come help this girl another people now go come help others life go dey move on so um, na so the thing just be why why i want to really talk about this sandra of a girl be say this girl wey you dey see so she look finish she no dis. she no go say make she start ashawo work she na fine girl o you know say as the girl fine the girl fine well well but e keep herself e make in fact there's dignity in labour and a closed mouth is a closed destiny as this girl open im mouth talk beg government na help come from am why why me i dey use this girl why me i dey talk about this girl this sandra of a girl be say a lot of girls don dey waka yaga yaga waka krukere waka for this worry even nigeria as a whole when you go club for night you go see them. na them na dem dey take do all dis their their their all sort of things all the gbt wey be say dey go on for this nigeria all those girls na dem dey use as a scapegoat see twenty years This girl she's twenty years old twenty years old girl e no decide to go sell im body e no decide to go do ashawo He decide to say na okada him dey bride, because he say the place wey be say dem dey dey pay am uh, where she for dey work He say the money na twenty thousand if he stay from morning till night twenty thousand the money uh, from morning till night five that is five to uh, to uh, uh, six job and at the end of the day um, e no dey get reach uh, more than twenty thousand in a month so she decide to embark on uh, uh, embark on this okada business and the okada dey pay her say she dey get up to twenty thousand a day for okada so um, the girl uh na very na person wey be say we we need to really commend because e no easy she refuse to slay you e know she decide to say she no wan slay she want to really focus on her school and everything and help come for her so um, all these girls wey be so na dey waka pium pium pium pium pium from one from one uh, club to another from one boy to another make una go think of wetin una go take una life do see the way help come for this girl this girl now before you know when e don from that one uh, one vehicle wey be say dem dem gift am before you know this girl go get another one favour just locate this girl from nowhere because what she decide to keep herself and do the wetin she suppose to do so um, another thing wey be say i go beg government be say government make una try make una try okay i go show where the girl be dey beg government i go play that video una go see am na im be this one so dey beg government say make government help am so that uh, she go fit go back to school next year and this help come come so um, i want to beg the um, the government of lagos state say make dem make more provision so that people dey suffer a lot of people dey suffer how many family now na go go out of job on the far for the far, say no job people dey use this one take dey manage their life now una don ban this okada una don ban this keke na for their own good sha because the crime too much make wetin me i dey try to talk be say make lagos state government make dem find solution make dem make uh, uh, vehicle more available all these buses and taxi make e dey available so that the suffer the people wey be say dey suffer dey suffer dey the masses then go then go really um, reduce the suffer for the masses so na so e be in fact i just love this girl i just like everything about this girl every girl wey be say e dey grow up wey be say e dey e dey waka yaga yaga waka e dey waka krokere waka make una stop make una focus on something look for something doing see the way this girl now men una no go see this type although sha this kind girl i know say by the grace of god husband no go be problem she go really god go give am better man wey be say e go really help am for life because this kind girl no need to jam some kind yaga yaga man wey be say he go come tarnish her um, my country people i wan stop here i no fit talk again but wetin i know be say this girl i really like wetin she do na very nice girl thank you for watching god bless you sleep don dey even dey catch me as i dey here so e no easy as dem bring light now say make i do this one see me sleep dey my eye. So um, if you be say you never subscribe to this channel, I beg make you help me hit the subscribe button, turn the bell notification, and then so that anytime I upload video, you go you go see them and you go you go watch if you feel like watching. God bless you. Thank you for. for What? <laughs>

十八岁出生的。